Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkurikije
muri iyi minsi ihevye hibonekeje ibikorwa vyo kwinjiza ibidandazwa bishe muri fraude biriko biragwirirana kandi hanyuma rero tukibaza tuti hashobora kuba hari ahantu abantu twaba twasamaye canke hari akatagenda neza uyu ni umukuru w'ikigo obera gitoza amakuru mu burundi avuga ku bucuruzi bw'amagendo butemewe n'amategeko inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye urugendo rwa vice perezida nibaza ko tuyironka mu kanya kuko inama iracabandanya hamwe n'inkuru yerekeye abantu batazwi irengero ryabo turazigaruka ko mu kanya kari imbere uyu munsi rero nk'uko tubabwiye ni umunsi ugira kabiri vice perezida w'igihugu cy'ubushinwa ari mu burundi amakuru tubwirwa n'abagenzi bacu bakorera ijwi ry'amerika mu burundi avuga ko inama hagati y'umukuru ya vice perezida w'igihugu cy'ubushinwa n'umukuru w'igihugu cy'uburundi pierre nkurunziza iriko irabandanya ayo makuru rero turaza kuyashikiriza igihe tuhava tuyaronkera ikigo obera cyakoranije inzego zitandukanye mu ntara ya muyinga intumbero kwari kugira ngo bigire hamwe ingene hotozwa kahotuzwa burundu ubucuruzi butemewe n'amategeko umuyobozi mukuru w'ikigo obera gitoza amakuru avuga ko ubwo bucuruzi busubiye kugwirirana nyuma yaho intara ya muyinga itwariye ikibanza cya mbere mu kubutuza ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinza ku mupaka wa Kowero ugabura Uburundi na Tanzania uciye mu ntara ya Muyinga haca mirongo icenda kw'ijana y'ibidandazwa vyinjira mu Burundi kuva mu kwezi kwa mbere gushika uno munsi ibidandazwa vya magendu biramaze gufatwa inshuro amajana atanu na mirongo itatu na gatatu Odas Niyonzima aramuswa Ober yahagurutse ashika ku mupaka wa Kobero kubonana n'inzego zitandukanye mu ntara ya Muyinga.
Ubu rero twari twabonye yuko muri iyi minsi iheze hibonekeje ibikorwa vyo kwinjiza ibidandazwa bishe muri fraude biriko biragwirirana kandi hanyuma rero tukibaza tuti hashobora kuba hari ahantu abantu twaba twasamaye canke hari akatagenda neza ari nayo mpamvu twashaka gutera twaba twaje kugira dutere akamo aba bose begwa n'iki gikorwa cyo kurwanya fraude kugira ngo ikibanza baronse cya mbere cyo gukora neza mu kurwanya fraude intara muyinga yongeye kigumane bamwe bati nta kaburimbo abatanga inkuru kuri fraude baradebukiwe jewe kuva ntanguye gukora ndafise amadosiye atari make twatanze kandi ibintu byarafatwa obere tukabahamagara bakabyegeranya bakabizana na bene byo tukabarungika bakaza kuriha kandi impapuro tukazibona mugabo nta muntu n'umwe arigaroronka ako gapine ubu ubaguma bambwira bati mbere mutama ntituzongera kuyiteranya kuko tubona ko ibyo mwatubwiye mwatubeshe abandi batinyabuna ni ukurabira mu nzego zibijejwe ntushobora kumva fraude ishobora guca iruhande y'umuntu ajejwe administration iyo umuntu ajejwe igisoro umutekano umupolisi n'ubutungane na twebwe turimo njye nasaba n'ukuri tuje ku kivi tureke amajambo sinzotuma sipiriyani arongoye cndfdd mu ntara ya muyinga avuga ko benshi mu bakora urudandazwa rwa magendu ari abagumyabanga uwo munyapolitiki avuga ko benshi babikora biteze gukingirwa ikibaba bwa bugumyabanga arabakurira inkoni ku gishitsi abafatwa bose usanga bamwe baterefona bavuga ati mfasha kubera ntimugumyabanga twashaka kubamenyesha nyakubahwa komiseri mukuru yuko inzego zirongoye umugambwe ivyo bintu zivyamirira kure ahubwo zihagaze neza kugira abo bantu bita ngo n'abagumyabanga bashengezwe kandi tukaba tubasaba yuko inkoni abandi bakubitwa aba ariyo izokubitwa abo bagumyabanga komiseri mukuru w'ikigo obera ati ikibazo turagifashe mu minu rero ndateganya ko nozogira inama mbere muri iyi minsi ya vuba n'abarongoye izo nzego ku nzego zo hejuru duteje imbere y'adora polisi muri ransenyema naho tugira akanama kugira ngo tubasabe intererano intererano kugira ngo abo bajeje nabo bahe intumbero muri iyo ntumbero yo kwegeranya amakuru ya leta babaha intumbero babumvishe yuko uzoza yahinzira iyo bintu bya fraude cyangwa azarakingira ikibaba eh, akingira ikibaba abo baca ku ruhande babagira fraude bateganya ingingo za- zuruhasha zo kubahana tuzokorana vuba nabo dusangiye akazi kugira ngo turabe ukuntu aho gashibuka bute koboneka uwatanze inkuru ah, atarushe Aline Manirabarusha buramatari w'intara ya Muyinga yatanze ikiringo cyo kwirimbura bafatiye ku vyafunditswe kuko iby'amajambo bitoguma twicara ngaho tuvuga amajambo gusa sare zurita tuba turiko duta umwanya umufasoni Manirabarusha Aline yemejeye gushikira abakuru b'imitumba bose kugira abasigurira umugambi wo kurwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko imuyinga ikobero ku mupaka ugabura ibihugu vya Tanzania n'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umurwi ugizwe n'abahagarariye amashyirahamwe ahanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi kuri wa kane washikirije icegeranyo cayo igisata c'umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe kwitaho abantu bazimanganijwe canke batazwi irengero ryabo mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe Fokode Gordien Niyungeko yavuze ko ubushakashatsi bwabo bwerekana ko abantu mirongo itatu bamaze kuburirwa irengero mu kiringo cy'umwaka umwe uheze batanguje igikorwa cyo kurondera abatazwi irengero ryabo reka tubatege amatwi babwiye ah, ibiharuro ah, biteye ubwoba by'abantu banyuruzwa bakazimira hamwe n'indwara zitagira uko zingana imiryango yabo iheza igasanga irimo Ah, twababwiye dufatiye ah, ku bikorwa pokode amatohoza imaze kugira y'uko mu mwaka umwe gusa duhejeje ibitigiri by'abantu mirongo itatu aho twagiye twerekana neza neza ukuntu abo bantu banyurujwe hanyuma tukabereka ukuntu abo bantu banyurwa n'inzego za leta twerekana kandi yuko abanyurujwe mu bw'intango bari abantu bari mu biyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Ah, abo muri sosiyete sivile abo mu ma- mu migambwe itavuga harimo n'ubutegetsi ariko yuko mu nyuma uko byagiye biragenda byagiye bisa- bifatira no ku bandi bantu na cyane cyane abari mu gipolisi mu gisirikare hamwe no mu igendereza ah, bahoze mu gisirikare cya leta hanyuma ndetse n'abo ah, bahoze tubabike na nkurunziza hariho benshi bo mu ngabo z'abendere nabo nyine bagiye banyururwa bivuye ko bazi amabanga amwe amwe akomeye mu bijyanye n'ibyo amanyanga leta igenda irakora bwana niyungwe ko ishyirahamwe ryanyu riri mu mashyirahamwe yahagaritswe mu burundi ni gute abantu bakwizera imibare yanyu mu gihe ishyirahamwe ryanyu ridafite ibikorwa mu gihugu cy'u burundi Ah, biroroshe Ah, aba- abapfutse ishyirahamwe baripfutse mu mpapuro ariko ishyirahamwe fokode ribandanya ribaho kuko igihambaye n'akarangamutima k'ishyirahamwe fokode fokode rero ukuntu abayizera bayizera ni ubwira n'ubukerebutsi na porofeshinalisme ikoresha mu kugira ayo makete Ah, ayo matohoza tugira umunsi umwe twokwihenda tukagira itohoza ritari iryo leta ya nkurunziza igashobora kuronka aho iduhera uyu munsi eh, iyo kampanye twatanguje koba akabaye nicyo gituma yo gushika ubu ibyo dukora byose turakopi eh, bujumbura tukabarungikira ariko nta munsi n'umwe barigera bavuga bati ngiyi ibintu fukode yagize irabesha n'igituma ituma ibesha ngibi imvo n'izi n'izi n'izi uyu muntu bavuga ko yanyurujwe ntiyanyurujwe ariho uyu muntu bavuga ko yanyurujwe n'inzego z'umutekano ibyo n'ibyerekana ko atari ibyo n'ibi n'ibi iyo raporo yanyu mwagejeje ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu ahanini abakurikirana ibijyanye n'ikuburirwa irengero ry'abantu ni iki mwifuza ko umuryango w'abibumbye ukora umuryango w'abibumbye twifuza yuko muba ukurikirana ibintu biri birabera mu burundi ukabandanya ubikurikirana kandi ukanashyikana ibibazo by'uburundi ku nzego zigeze gufata ingingo na cyane cyane nka ya senta mpuzamakungu rero guhana ibyaha kugira ngo abari barakora amabariko mu burundi bafatwe kandi bahanwe ikindi nacyo tugasaba yuko abo bantu nyine baheza bakaraba iyi komisiyo dankete iri kiragira amatohoza ku mabi ariko arakuba mu burundi kugira ngo ibyo byaha byose ibishyire mu kiganiro zohe zigashikiriza inama nkuru igejwe umuryango w'abibumbye kugira koko bafate ingingo zituma amabika yaba mu burundi ahagarara gordier niyunge ko turagushimiye cyane kano kanyu uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze
nk'uko twabibwiye rero vise perezida w'ubushinwa ari mu burundi haheze iminsi ibiri inama n'umukuru w'igihugu cy'u burundi pierre nkurunziza irabandanya ariko ejo ku munsi wa wa gatatu umugenzi wacu dukorana mu icumi ry'amerika jean claude kabengera yaragize ikiganiro n'umuvugizi wa perezidansi y'uburundi araheza aramubwira bimwe mu bintu yibaza ko urwo rugendo ruzoshobora kurangura reka tubatege amatwi
aje mu burundi mu gihe hari ibihugu bimwe bimwe byateye akagere uburundi nka bya bihugu by'iburaya bivuga yuko bihagaritse gufashanya n'uburundi kubera imvo izi cyangwa ziriya akarero n'akarero keza bushinwa buje gutanga bica byereka amakungu y'uko uburundi ari igihugu gifise inshuti gifise abagenzi ari nyabagendwa hanyuma kandi igihugu cy'ubushinwa n'igihugu gifise ijwi rishika kure cyane iyo uronse umugenzi nk'uwo avuga ku isi yose bakamwumviriza araheza kumbure agafasha kumva abantu bakunda kwica amatwi cyangwa batumva reka tuganire gatoya ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu umuryango w'abibumbye wakunze kugarukaho cyane ku biri kubera mu burundi utekereza ko kuza k'uyu mutegetsi w'ubushinwa hari icyo bishobora kugarura ku cyizere uburundi bufite kuri ejo hazaza n'ibyo bibazo murimo ubwa mbere ndakubwiye yuko icyo gihugu cy'ubushinwa mbere n'ibindi bihugu bitari bike ari byagumye inyuma y'uburundi byagumye bifasha amakungu gutegera bakabasigurira neza ko ibivugwa ku burundi byinshi ari binyoma ukize agateka ka byina muntu wumva leta y'uburundi ni umubyeyi w'abarundi leta y'uburundi si yo ihungabanya agateka ka byina muntu nyabuna n'abagombye gushikira ubutegetsi iraciye mu nzira za hafi bagombye kuvuguruza abenegihugu batoye mu matora ya demokarasi bakagomba gutembagaza ubutegetsi abo rero bamaze kubona gataye kuba amazi bafashe inzira zo kubandanya bahungabanya agateka ka zina muntu rimwe na rimwe bakica abantu mbere bakabikora bimwe by'agahomerabunwa hari n'abo baturiye ibyo rero ibihugu nk'ubushinwa byagumye hafi ubundi bikumviriza barabizi barabizi yuko agateka ka zina muntu kadahungabanywa na leta y'uburundi ahubwo gahungabanywa n'abo bantu bagomba gushyikira inyungu zabo baciye mu nzira novuga ko zidashika waha ijanisha ringana iki ibiganiro by'uyu munsi icyo biza kwibandaho hagati ya politike ndetse n'ubukungu ku burundi nibaza hagati y'uburundi n'ubushinwa ubwa mbere hoho hari imigambi myinshi bariko barafasha mu kubaka ikirimba cya nyine cyubahiro umukuru w'igihugu hari n'ibyo bamaze guheraheza nko kubaka nk'inyubakwa ikoreramo ubushikiranganji bw'ubutunzi n'ikigeya cya leta igihugu cy'uburundi si igihugu gifashwa kirafashanya gifite icyo gitanga kikagira n'icyo gisaba amakungu yose yari akwiye rero ibyo kubifatiraho mu bya politike naho abanyaburaya n'abanyamerika bafite ibyo basaba ubushinwa nabwo rero bushobora gukoresha izo nguvu zabwo kugira ngo buvugire ibihugu na cyane birenganywa nk'uburundi uko uburundi ibibazo bwagiye buragira cyane cyane mu gufatirwa ibihano by'akarenganyo ni iki mwumva umukuru w'igihugu cy'uburundi petero nkurunziza ashobora kubwira umukuru w'igihugu wungirije w'ubushinwa mu gihe babonana mugabe cya mbere coco ntirekeranye ko azomushimira ukuntu igihugu cy'ubushinwa cyane hafi y'uburundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu kugeza uno munsi bataravye abatwara uburundi abaribo ni ukumushimira kandi ku gihugu cy'ubushinwa kidakunda kwivanga mu bibazo biracenera ubwigenge bw'ibindi bihugu badakunda kuvuga ngo mutagize ibi natwe ntitugire ibi kuvuga ko yanyu ndamuvame yayikira mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke iyo nyifato y'ubushinwa rero umukuru w'igihugu c'uburundi ndiyoreka kuyishima hanyuma musabe kandi ko bobandanya bafashanya n'uburundi bakabandanya kandi babera ijwi uburundi no mu makungu reka ngushimire cyane bwana jean claude kuri uyu mwanya uhaye ijwi rya amerika nanje ndabashimiye cyane mu by'umunsi mwiza Uh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku itariki ya kane y'ukwezi k'umunani uyu mwaka abanyarwanda bazotora umukuru w'igihugu umuhinga yihweza ibintu n'ibindi professeur Venuste Karambizi yaganiriye n'abanyagihugu ku kuntu abona ayo matora hamwe n'ukuntu abo banyagihugu bayabona hari mu kiganiro muri sanga reka dutangure twumvirize umunyagihugu terambere Anisette akabazo nagomba namubaze ku bintu byerekeye aya matora yo mu rwanda urabona yuko ari amatora bariko barategura mugabo batategura neza cyane nagomba namubaze ko arabye nk'umuhinga abona yuko hamwe ubutwara rwanda atsinze yokwemera arabye ko arabye nk'ibintu ariko arakora hama ikindi nacyo nagomba namubaze ni nagomba namubaze arabye imyaka yose atwaye u rwanda ni ibihe byamunaniye n'ibihe yashoboye hama ikindi nacyo nagomba namubaze mbega abona abantu bariko bari bazokwitoza baronka uburenganzira bwo kujya hirya no hino canke ariko yitegura wenyene na cyane cyane ko mbona yuko hariho n'ibihugu na nka uniyo europeyeni imaze kuvuga yuko itazoja mu matora itazoja kurorera mbega none baretse kujyayo kubera iki ni ukubera ko amatora yamaze gutsindwa canke ni kubera ko amatora kagame abona, abona yuko amatora atawundi muntu ashobora gutsinda murakoze ye nawe urakoza ni setiwe reka profesor venuste karambiza gusubize akoze n'iziti ku kibazo ku bibazo bye yavuga ati ariko ariko ntemererwa nawe aho avuga ko ngo amatora mu rwanda batategura neza mu rwanda bamaze kumenyera gutegura amatora iyi porosesi turimo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri hagiyeho amatora menshi aya perezida wa repubulika amaze kuba ibihe bibiri muri bibiri na gatatu na bibiri na cumi ariko n'amatora y'abadepite amaze kuba kenshi abasenateri amatora y'inzego z'ibanze ibintu bya kandi ikigo gitegura amatora cyagiyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri kimaze kimaze kugira ngo ntabibonye nimwe gutegura amatora n'ubu ugiye no kuri interineti wabona karangire y'amatora byose biragenda nk'uko byateganijwe gutegura neza ngewe mbona ibyo gutegura byo tekinikari arategurwa hanyuma tugarutse ku bibazo bye yavuga ati perezida uriho aramutse atsinze amatora mu kwa munani mubona yabyemera ntabwo ndi mu mutima wa perezida ariko iyo ndebye uko igihugu kimeze n'uko perezida kuri perezida w'igihugu tumukurikirana hafi ni umuntu ukomeye mbona ko aramutse atsinzwe yabyemera kuko u rwanda rurimo demokarasi rwemewe amashyaka menshi kandi perezida wa repubulika y'u rwanda ni umuntu w'umunyabwenge ufite icyubahiro mu isi mu gihugu no mu isi ntabwo yakwanga ibyo abona bigomba kwemerwa iyo niko mbona ubundi yambaza ati mvuge ibyamunaniye n'ibyo yashoboye rero twatangira ku byo yashoboye nanone tutibagiwe ko iyo umuperezida akora akorana n'abanyagihugu bose ni umuyobozi wa sisiteme ariko niwe muntu mukuru ariko ibintu igihugu bikorwa n'abanyagihugu bose ariwe ubiyoboye bishatse kuvuga ngo aba afite uruhare rukomeye ibyashobotse mu rwanda rero hari nk'ubwiyunge bw'abanyarwanda bizi ko igihugu cyari cyarahaswe n'urwango bikagira bikajya amajenoside abanyarwanda bakica abavandimwe babo mu by'ukuri ndetse bishingiye no ku ntambara nanone y'abavandimwe yatewe no ku ivangura ritari rifite ishingiro abanyarwanda bakaryana bakiremamo inganda ebyiri bakabasana bakamahana ibyo byose ubu ngubu muri kazi yanjye umunyarwanda ubumwe bw'igihugu cyangwa unite nasiyonari hari ahantu igeze kure abanyarwanda bamaze kumva ko ari abanyagihugu bagomba kubana icyo ni ikintu gikomeye cyane ibindi ni muri ekonomi ekonomi y'u rwanda ukurikije ko u rwanda nta mutungo kamere mwinshi ukangabira ufite ariko rwamaze kumva ko rugomba gushimira iterambere ku bwenge ku bushake bw'abanyagihugu ku kutisuzugura bakishaka ibibazo mu mutwe rero nabyo hari ibimenyetso byinshi byerekana amaraporo menshi mpuzamahanga yerekana ko u rwanda hari aho ruhagaze hakomeye profesor karambizi yego uyu terambere arabaza ati ni ibihe byananiye perezida kagame mu gihe amaze ategeka kugira ngo twirinde byaba n'ibyari byacitse ibyo bashoboye n'igihe byo kubanisha abantu byo guteza imbere igihugu byo guhesha u rwanda icyubahiro mu mahanga byo gutabara ahandi hari ibicika bohereza ingabo n'ibindi n'ibindi ibyamunaniye byo sibo igihugu ntabwo kibuze ibibazo harimo nk'iki twabonye abashoma cumi na bane bigomba kuvaho hari uko teaching mu rwanda cyangwa education cyangwa uburezi bugomba kwirinda gukomeza kureba abantu gusa bamenya imibare n'indimi n'amasiyanse ahubwo bakajya imyuga iganisha ku gukemura ibibazo byabo n'aho batuye ndetse u rwanda rukomeza kujya mu cyerekezo cyo kiri abanyaziya bagiyemo abantu muri muri korea y'epfo muri taiwan muri hong kong muri singapore na biriya bihugu byo muri aziya cyangwa se n'ibindi bihugu twafata ndetse n'ubushinwa buranga bwo hambere bwari bugikeneye bwisunganyije bugatera imbere bikarangira ibyo bibazo byose byo guhindura uburezi umunyarwanda akarerwa ku buryo akemura ibibazo nta ikibazo nabyo biracyari ikibazo hari no kugira ngo n'abanyarwanda bakomeze kumva abo mu gihugu n'abo hanze bose barwana ishyaka rimwe atari ukuvuga ngo bazavuga ngo cyangwa bagire igitekerezo kimwe ariko aho kubonekamo abashaka gusenya ibyo abandi bubatse nanone bwa bwinshi twavugaga hari utubazo tukirimo ibindi si byinshi cyane ariko igihugu ntikibura ikibazo ntabwo u rwanda rwavuye ku gipimo cy'iterambere cya amadolari nka magana atatu magana atatu ku mwaka no ku muturage rigeze nko ku madolari arenga magana arindwi ku muturage ariko bifuza kugera ku madolari igihumbi na magana abiri na mirongo ine ku muturage mu mwaka upima umusaruro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ibyo byose ibyo kibura twavuga ko ari ibibazo ubuyobozi buriho butashoboye gukura mu nzira ariko tutibagiwe ko hari na byinshi byavuye mu nzira kandi tutibagiwe ko na isi itabamo paradizo nta gihugu cyagira ibibazo ariko nanone ibihari bigomba gukemurwa yego noneho nagira nawe yavuze ati ibyamunaniye yego profesa noneho tujya kuri kiriya bazitoza yego bazaronka uburyo bwo kwiyamamaza ibyo nabyo birateganyijwe mu mategeko y'igihugu umaze kuzuza ibisabwa n'amategeko ariyamamaza wenda ikibazo bazagira sinzi abadafite amikoro menshi uko bishyura amafaranga bishobora kugira abantu benshi bagushyigikiye wenda uhanganye n'umukandida nka perezida kagame uzaba na partiye uzaba efuperi uzaba afite ubunararibonye mu gutegeka ibizaba byorohera abakandida ariko ubundi nta amategeko abagomba ntibishoboka ikindi yavuze kuri uniyo europeyene ngo yifashe ngo rizaza ngo bari ntarabyumvira ariko ngo nizere ko yabyumvise ahantu cyangwa yabisomye ngo kuba uniyo europeyene itaza ndumva ari impamvu zabyo ariko nta n'igikuba kiba gitwitse rero nk'impuguke y'afurika ntangiye no gutekereza yuko binahagaritse kubona abanyaburayi cyangwa abanyamerika bavuga ngo bazi kuduhagarika muhagarike abantu bato ngo dutore kandi twe tutajya duhagarikira amatora yabo ariko ibyo ndumva abayobora u rwanda n'abanyarwanda bazagira ubusenge bukwiye ku myerekere itaza tuvuga ngo amatora akorwe nabi si ngombwa ko aho u rwanda rugeze si ngombwa ko rukora amatora abanyamahanga baruhagarikiye baza bataza abanyarwanda nibo bagomba kumenya ibyo bakora bakabikora neza bagakora badashaka kugawa badashaka no guhungabanya inyungu z'igihugu cyabo ye profese duhereye kuri aka kabazo ka terambere umaze gusubiza noneho tugashyiraho ibyo uwitwa lionel shadrack yanditse ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika ati nta matora ari mu rwanda n'ikinamico nanjye nakwiyongereraho agakeregeshwa kanjye ko abanyarwanda barenga mirongo cyenda na ku ijana bashyize mu itegeko nshinga igika kivuga cyangwa se ingingo ivuga yuko bashaka perezida kagame ko agumaho indi myaka irindwi ubwo se ntibarangije gutora iri tora ni ngombwa wakoze gahunda yonyine yarakoze kuri icyo gitekerezo yagize nawe wakoze warakoze akirigishwa gusa ntitwavuga ngo amatora yararangiye ni koko u rwanda ni igihugu cyabayemo jenoside giturutse kurinda gusubiramo kugira ngo gikemure ibibazo byacyo bisaba ibisubizo bitanatanzwe ikindi buriya perezida kagame imyaka amaze ayobora yerekanye ko mu bihe bidasanzwe yerekanye ubushobozi budasanzwe ari nacyo cyatumye abaturage bavuga ati uriya rwose ntaducike ntakomeze adufashe nta nubwo ari bibi hari n'ibihugu byinshi ku isi bibamu kuko igihugu ntabwo kireba ngo kiragenda ku maprinciples cyangwa ku mahame gusa ahubwo kireba inyungu zacyo hari ibihugu urebye nka singapore ndibuka ko umupremiye minisitiri wabayoboraga yabaye igihe kinini urebye ibihugu nka za tanzania igihe nyere yamaze no mu rwanda rero kuba abaturage bakwifuza ko perezida kagame yakongera imyaka kuyo aramutse atsinze amatora kuyo yategetse ntabwo ari ishyano mu gihe tukibona ko yagira akamaro ariko nanone twibutse cyane ko bishingiye mu ipiganwa hari abandi bakandida noneho bamwe bagatekereza bati ese ko perezida kagame ari umuntu w'igihangange ukomeye afite ubunarenge bwinshi igihe n'abaturage buriya n'ibyarangiye ntabwo ipiganwa ni ipiganwa ntabwo nawe yakwirara nta nubwo n'umuryango fpr karitsiye wakwirara nta nubwo n'abanyarwanda barenze miliyoni enye basabye ko bakomeza bakwirara ahubwo bafata ipiganwa nk'ikintu gikomeye nk'ikintu nawe washobora no gutsindwamo noneho tukazareba ni ukuvuga ngo umukandida yiyamamaje ashobora gutsinda cyangwa gutsindwa nubwo yavuga ngo ashyikiwe aribwo perezida kagame sinanga ko azarangara ariko aharamutse yabaye uburangare na ba bandi bakuyamazedo mu gihe gitoya bakamutwara mu rukundo rw'abaturage ipiganwa ni ipiganwa rero ntabwo twashinga intege ngo tuvuge ko umukandida aje afite ubunararibonye bwinshi yaratsinze byararangiye kandi nawe ndibuka ko atabitekereza ni ipiganwa tuzareba ikiva mu ipiganwa nyuma ku itariki icyenda nyuma nibwo bazatangaza yego bizava mu matora by'agateganyo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga turaganira ku matora ya perezida wa repubulika y'u rwanda ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani kuri telefone dufite eri neza cyane urabona ngaha mu burundi duheruka mu by'amatora haheze nk'imyaka ibiri iyo amatora agomba atangure cyangwa aheze ubona abantu bafise ubwoba ku maso ngaho honye mu rwanda yobasensengura akaramba ingene abantu baba bameze ku maso ibirebye nta bwoba kuko ibintu byo gutora bamaze kubimenyera navuze ko umuco wo gutora ubundi wari uhari ariko kuva mwaka w'ibihumbi bibiri ubuyobozi buriho bwashyizeho icyerekezo kugira ngo abantu hataba igihe cyo kugira ubwoba usanga y'amatora agiye kuba asigaye nk'umunsi umwe cyangwa se umunsi w'amatora birabujijwe kugenda abantu barakaza iniforume z'amashyaka kugenda bakabiranya mu tubari n'ahandi usanga hariho amabwiriza atuma buri wese yubaha mugenzi we akirinda gukora cyangwa kuvuga ibyamutera uburakari bakaba basumirana birabujijwe kwirata ku bandi rero niba namaze gutora mu by'ukuri bamaze kumenya ko nta kujya kwirata ku watsinzwe ibyo rero byatumye abantu babona ko amatora ko ari kompetisiyo isanzwe ko ari irushanwa umwe agatsinda akaba yatsinda undi agatsindwa bituma rero abaturage nta iyo amatora yo kuba nta guhungabana nta bwoba uyu munsi nta bwoba kandi hari ko n'uyu munsi izataha nta bwoba ikindi ni uko abashinzwe umutekano bakora akazi kabo abanyarwanda dufite umunsi umwe turaziranye ni ukuvuga ngo n'abashinzwe umutekano baba bazi wenda abantu bashobora kwitwara nabi nk'abadafite akarere gakwiye bashobora kwitwara nabi abashinzwe umutekano bakaba bahari bakaba bafafanya bumva nta bwoba amatora yabaye kugeza ubu nta bwoba bwahabaye nk'aya ngaya umwanya mbabwira nta bwoba mbona kandi hano ko no mu minsi itanu nta bwoba buzahaba kubera ubwo bunararibonye abanyarwanda bamaze kugira n'irushanwa ryo guhatanira ubuyobozi bw'igihugu
inshuti mwese mukundi radiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya rero bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri patrick yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na innocent kibenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka dusubire kandi tubibutse ku ijwi ry'amerika risaminanire i washington dc rikaba ritangaza ibiganiro byaryo iminsi yose ku iradiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumva kumvikana kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri turabashimiye rero namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese